iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika yumvikana kuri fm mirongo icyenda na kane n'ibice icyenda na fm mirongo icyenda na gatanu n'ibice biri mu burundi mu rwanda twumvikana kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu ku rubuga rwa interineti ni kuri wa eshatu akadomo radiyo yacu voa akadomo com naho kuri facebook ni kuri voa radiyo yacu mwiriwe neza inshuti muduteze amatwi niyedirwe mubasuhuza kandi mbaha ikaze amakuru yacu yo kuri uyu mugoroba muri aya makuru turi kumwe kandi na Oriane itanga ishaka nanjye ndabaramukije ndabifuriza ikaze mu biganiro byacu abategetsi b'abomekerano rero ubu ukwitorera ibwirizwa shingiro rishasha ni ukugira ngo ntibaze basubire kutwihomekako uwo ni evariste ndayishimiye ni umunyamabanga mukuru w'ishyaka sendedefudede riri ku butegetsi mu burundi ubwa mbere na mbere iryo bwirizwa shingiro bashaka kudutora ni ikinyegezwa naho uwo ni agatorwasa uyobora urunani amizero y'abarundi rugizwe n'amashyaka atavuga rumwe n'ubutegetsi mu burundi bari mu bikorwa byo kwamamaza gutora yego cyangwa oya muri kamaramaka yo guhindura itegeko nshinga
muri nigeria ibitero bya bombe zibiri zaraye zihitanye abantu mirongo ibiri n'umunani
ahandi havugwa ibitero ni muri libiya ku biro bya komisiyo y'igihugu y'amatora aho byahitanye abantu cumi na babiri nk'uko byemezwa n'ubuyobozi muri icyo gihugu
ubwicanyi kandi muri centrafrique bwahitanye abantu cumi n'indwi
izo nkuru n'izindi zivugwa hirya no hino ku isi turazigarukaho mu kanya gato mugume ku maradiyo yanyu amakuru yacu yo hirya no hino ku isi reka tuyahere mu gihugu cya centrafrica orient urakoze cyane rigwema ubwicanyi bwabaye kuri uno munsi wa kabiri ku ishengero n'umusigiti hamwe no ku ivuriro biri ku mugwa mukuru bangi wa repubulika iharanira repubulika ya centrafrique nako murantunga ubwo bwicanyi bwahitanye abantu cumi n'indwi muri bo hakaba harimo n'umupadiri byatangajwe n'ishyirahamwe rijejwe gutabara imbabare ibitaro kumwe na onu medecins sans frontiere yo yatangaje ko hapfuye abantu batandatu ihamagarira umutekano inyuma y'aho abanyagihugu bamwe bamwe bagabishije igitero ku bitaro vya sika aho abantu bashika kuri mirongo itanu barashwe eh, n'abakomeretse bariko baravurirwa hari hamaze iminsi hari icuka kibi ku mugwa mukuru wa bangi inyuma y'aho mu ntango z'uku kwezi kwa kane turangije inteko za onu kumwe n'abasirikare ba leta batanguye ibikorwa bya gisirikare mu kigwati kigizwe ahanini n'abayisilamu eh, b'abagwanyi ba kp5 ivyo bikorwa vyari bigizwe ahanini n'ukwaka ibigwanisho imigwi y'abitwaje ibigwanisho ariko abakuru b'iyo migwi barahakana ibiziga vy'abasivile cumi n'indwi baguye muri ivyo bitero muri ivyo bitero vyabaye kuri uno musi wa kabiri vyaciye bishigwa imbere y'ibiro vya onu haciye haciye umwanya muto bagandaguwe medecins sans frontiere atangaza ko ubwo bwicanyi bwatanguye mu kigwati ca pk5 n'icitwa fatima igitero ku biro bya komisiyo y'igihugu y'amatora muri libiya cyahitanye abantu cumi na babiri nk'uko byemezwa n'ubuyobozi muri icyo gihugu umwe mu bagabye ibyo bitero yahise yiturikirizaho igisasu imbere muri ibyo biro leta ya kiyisilamu yatangaje ko ariyo iri inyuma y'icyo gitero igihugu cya libiya cyakomeje kurangwamo imvururu n'imirwano kuva muammar gaddafi ahiritswe ku butegetsi mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na rimwe muri iki gihe igihugu kigabanyijwemo guverinoma ebyiri zishyigikiwe n'imitwe yitwara gisirikare guverinoma ishyigikiwe n'amahanga ifite icyicaro mu burengerazuba bw'umujyi wa tripoli
amakuru avugwa hirya no hino ku isi arabandanya ku wa kabiri muri nigeria bombe zibiri zaraturikijwe mu buraruko bushira ubuseruko bw'igihugu ku musigiti warimo abantu bariko barasenga ivyo bitero vyahitanye abashika mirongo ibiri n'umunani bikomeretsa abandi mirongo itanu na batandatu igipolisi kivuga ko benshi baguye muri ico gitero ca kabiri cagizwe ku bantu bariko bagerageza guhunga igitero ca mbere ivyo bitero vyagizwe mu gisagara ca Mubi inyuma y'umunsi umwe perezida wa Nigeria Muhammadu Buhari abonanye na mugenzi we wa Amerika Donald Trump bimwe mu vyo abo bategetsi babiri baganiriye ni ikibazo gihanze Nigeria c'umugwi w'intagondwa za Boko Haram ivyo bitero vyaciye vyitirirwa uwo mugwi nyene ako kanya nyene ribaye rya kabiri mu kiringo c'amezi atandatu habaye ibitero bihitana abantu batari bake ku musigiti uri muri ico gisagara ca Mubi mu kwezi kwa cumi na rimwe mu kindi gitero cyari gikomeye cyane umusore w'umwihevyi yaturikije bombe mu musigiti warimwo abantu bari mu masengesho yo mu gitondo yica abashika kuri mirongo itanu Boko Haram yari yafashe igisagara ca Mubi mu bitero uwo mugwi wagize mu karere k'uburaruko bushira ubuseruko bw'igihugu mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na kane mu ntumbero yo gushinga leta igengwa igendera ku mategeko akomeye y'idini rya Islam abagwanyi bahavuye bomugwa muri ako karere uh, kari ku mupaka wa Nigeria na Cameroon n'igisirikare cari cifatanije n'abasivile bari bitwaje ibigwanisho umucamanza mu gihugu cha Myanmar yanze gutesha agaciro ubuhamya bw'umupolisi Mo Yan Naeng umutangabuhamya wemeza ko polisi yahimbye ibyaha irega abanyamakuru babiri leta ishinja gutunga amabanga y'igihugu ibivugwa n'uwo mutangabuhamya bihabanye n'ibyo ubushinjacyaha burega abanyamakuru babiri bakorera ibiro ntaramakuru by'abongereza Reuters ari bo Wallon na Kianso uyu mutangabuhamya yemeza ko abayobozi be bohereje abapolisi babiri guha abo banyamakuru impapuro bivugwa ko zari zirimo amabanga y'igihugu bagamije kubafatira mu cyuho yuki mong zao wunganira abo banyamakuru yavuze ko ubuhamya bw'uwo mupolisi buzafasha kugira bere abo banyamakuru polisi yo yari yasabye urukiko gutesha agaciro ubuhamya bw'uwo mugenzi wabo nawe ufunze umwe muri abo banyamakuru walon yabwiye ijwi rya amerika ko bashimishijwe n'icyemezo cy'umucamanza kuko basanga kizafasha gushyira ukuri ahagaragara abo banyamakuru bafashwe mu kwezi kwa cumi n'abiri nyuma yo kwakira inyandiko bahawe n'abapolisi mu nzu y'uburiro y'ahitwa yangon bari bamaze igihe bari bamaze igihe bandika inkuru zicukumbuye ku byaha byakorewe ibihumbi by'abarohingya baramutse bahamijwe ibyaha abo banyamakuru bahanishwa igifungo cy'imyaka cumi n'ine
abategetsi muri etiyopiya bamaze gufata umumenyeshamakuru eskinder nega inshuro icenda bamwagiriza ibyaha bitandukanye harimwo uguhemukira igihugu iterabwoba hamwe na jenoside yamara nega abwira ijwi rya amerika ko atazohagarika uh, kwandika inzandiko zinebagura leta imigwi y'abaharanira ineza y'abandi ivuga ko amategeko ajanye n'iterabwoba kimwe n'ayerekeye ihungabanya ry'umutekano hagati mu gihugu abandanya gukoreshwa mu kuburabuza itangazamakuru mu bihugu by'akarere ka afurika y'ubuseruko ishyirahamwe mpuzamakungu y'abamenyeshamakuru batagira imbibe reporter sans frontiere ryashize uburundi n'u rwanda mu bihugu vya nyuma muri uyu mwaka muri uno mwaka ku bihugu ijana na mirongo umunani uburundi bugira ijana na mirongo itanu n'icenda u rwanda rukagira ijana na mirongo itanu na gatandatu muri tanzania nyakuhi eh, umuyobozi w'ishyirahamwe ry'agatekakazi na muntu amnesty international Uh, Nyakuhi avuga ko muri Tanzania uburenganzira bwo kwishira no kwizana mu itangazamakuru bugenda bugabanuka ku murindi wihuta cyane Reporter Sans Frontières ivuga ko Tanzania i, i, yataye amanota cumi guhe kuva mu mwaka uheze ubu ikaba ari ku rutonde rwa mirongo icenda na gatatu mu mwaka uheze yahora kuri mirongo umunani na gatatu uwo munyamakuru eskinda nega oriyani yavugaga ni umwe kandi mu banyamakuru baherutse kurekurwa arahamagarira minisitiri w'intebe mushya wa etiyopiya gushyira mu bikorwa ibyo yijeje igihugu birimo gufungura urubuga rwa politiki no gukuraho ibihe bidasanzwe uyu munyamakuru nega yatawe muri yombi umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na rimwe aregwa ibyaha bijyanye n'iterabwoba icyo gihe yari yumvikanye anenga ifatwa ry'abadashyigikiye leta yahawe imbabazi umunsi umwe mbere y'uko haile mariam de salen yegura ku mwanya wa minisitiri w'intebe mu kwezi kwa kabiri uyu mwaka umunsi wakurikiyeho leta yahise itangaza ibihe bidasanzwe mu rwego rwo guhagarika imyigaragambyo y'abatavuga rumwe na leta yari imaze igihe ikorwa muri icyo gihugu gituwe n'abantu bagera hafi kuri miliyoni ijana nubwo itorwa rya Abiy Ahmed nka minisitiri w'intebe benshi barifashe nk'amahirwe yo guhindura ibintu umunyamakuru Eskinda we yemeza ko ibyo bazabyemera babibonye agira ati ibyo avuga azahindura ni byiza ariko icyo dukeneye ni uko biva mu magambo bigashyirwa mu bikorwa
ubu naho ni umwanya w'amakuru avugwa mu karere k'ibiyaga binini tuyahere mu burundi umugambwe cndfdd uri ku butegetsi watanguje isekeza ryo gutoza uh, ego mu matora yo kwemeza canke guhakana ihinyanyurwa ry'ibwirizwa shingiro mu ntara ya gitega abafashe ijambo ni umunyamabanga mukuru wa cndfdd hamwe n'umukuru w'igihugu c'u burundi ibindi kuri iyi nkuru tubibaze umenyeshamakuru w'ijwi rya amerika fidel d'antoine nsabimana
izi ni indirimbo z'abagumyabanga za cndfdd zariko ziravuga igihe batangaza iceseye isigazwa ry'iminsi cumi n'ine ryo kwigisha gutora ego mu matora yo guhakana canke kwemeza inyanyugwa ry'ibwirizwa shingiro ni ibirori vyabereye ahitwa ku rukokora zone bitare komine bugenda intara ya gitega hagati mu burundi naco kibanza cabaye intango y'isekeza ryo kwigisha ibiri mu ihinyanyugwa ry'ibwirizwa shingiro rigiye gushirwa imbere y'abanyagihugu evariste ndayishimiye umunyamabanga mukuru w'umugambwe cndfdd niwe yafashe umwanya munini asigura akamaro ko gutora ego uwo munyapoli politike yavuze ko ibwirizwa shingiro rihinyanyuye rizotuma havaho ivyo yitwa intwaro z'ivyaduka mumaze iminsi mugwa muvyumva ngo bashaka intwaro ziciye mu masezerano y'abanyepolitiki aho kurondera intwaro ishingiye ku mwenegihugu izo ntwaro rero zihagaze ku masezerano twazisezereye ubu twavuze tuti bayi iyo ndongozi mu bagumyabanga yamenyeshe ko ibwirizwa shingiro ryahora ryahora ari ikibanza abanyepolitiki batera ico yita akajagari eka ni n'abategetsi yise abomekerano bagiye kutazobona ikibanza muri iryo bwirizwa ni ukwiyamiriza abategetsi b'abomekerano ubiravye neza mbere abategetsi b'abomekerano wasanga bariko bakorera mu kwaha kw'abakoroni mwarabonye yuko iyo batovye uburundi bikabananira bose baruhukira iw'abakoroni vyerekana ko baba bafise uwubatwara abategetsi b'abomekerano rero ubu ukwitorera ibwirizwa shingiro rishasha ni ukugira ngo ntibaze basubire
umukuru w'igihugu c'uburundi petero nkuru nziza yafashe ijambo ahanini atanga impanuro ku bagumyanga ba sendedefdede mutegerezwa ko n'umuhagararira abarundi mwese aho muri bacaje bagumyabanga imana yateye iteka mumuhagararire igihugu cayo ku ngenyiki ineza y'abenegihugu bose ibiturimwo n'ivy'ineza y'abenegihugu bose si vy'umugambwe turimo tubasaba kugira urupfasoni na cane cane dushaka kubibona muri kino gihe turasabye kwihangana hari amajambo wumva yuko arakavuna mutima ihangane kwihangana gushikana ku ntsinzi ku bandi yita intumva perezida nkuru nziza yagize ati mpagaze ngaha ngomba gutangariza abarundi bose yuko amatora y'ibwirizwa shingiro azogenda neza cane imana yo mw'ijuru niyo cane nagomba kandi kubatangariza yuko yaba umurundi canke umunyamahanga yogerageza kuyitambika imbere y'amatora amatora azohura n'imana mushobora byose imana yo mu ijuru niyo cabona ari intumva mushaka mwigerezako perezida nkuru nziza ntiyanyegeje aho ahagaze muri ayo matora y'ibwirizwa shingiro basoko bari amaze bari amaze ngo umwera uva gukurakwira umwera rero murabi wanje nzotora yego amugumira musasagaze akimushaka nta kindi uretse abategetsi b'igihugu n'umugambwe CNDD-FDD ivyo birori vyari vyitabwe na bamwe mu baserukira ibihugu vyabo mu Burundi muri abo twavuga abaserukira ibihugu nka Nigeria Afrika y'Epfo Tanzania Rumania Kongo iharanira demokarasi n'igihugu ca Cote d'Ivoire ibugendana Fidel Antoine Sabimana ku bw'ijwi rya Amerika urakoze cyane Fidel Antoine kuri iyo nkuru tukivuga ku ihinyanyurwa ry'ibwirizwa shingiro mu Burundi umukuru w'Uburunani amizero y'abarundi we hamagarira abarundi gutora oya ibwirizwa shingiro ryahinyanyuwe rwasagato aserukira urwo runani yabivugiye ku kibuga ca muremera mu gisagara ca ngozi niho urwo runani rwatanguriye imyiyamamazo yo guhakana canke kwemeza iryo bwirizwa shingiro mugenzi wacu jean bosco ndarurinze arabidushikiriza tora oya tora oya tora oya abarundi tora oya mukayanza tora oya bavuye ku bwinjiriro bw'igisagara ca ngozi uvuye mu ntara za muyinga na kirundo abanywanyi b'urunani amizero y'abarundi bagize urugendo rurerure baririmba imvyino zihamagarira abarundi gutora oya urwo rugendo rwabashikanye ku kibuga c'umupira ca muremera aho umukuru w'urwo runani rwasa agato yabasanze ariko arabasigurira igituma bohakana ibwirizwa shingiro ryanyanywe mu gutora oya rwasa yabwiye abari ko baramwumviriza ko iryo bwirizwa shingiro rishasha rikumira bamwe mu mpande zose aha agaruka ahanini ku bijyanye n'ubwenegihugu mu kwinjira mu nzego zimwe zimwe za leta ku mvo zitandukanye abarundi barataye izabo barahunga baraja mu gahinga barangara bamwe kugira ngo bashobore kuronka uko bo- bokwisununura nabo nk'abandi bashobore kwiga bagire gute barasaba ubwenegihugu uretse n'abarundi bagiye hanze bagasaba ubwenegihugu hariho n'abandi bashobora kuba barabyawe n'abarundi iyo mu mahanga hanyuma bagatahuka mu burundi canje bakaba batanabyawe n'abarundi bakaza bagasaba ubwenegihugu kandi ubwo ubwenegihugu bakabuhabwa hano rero bagaca bavuga ngo uwo afise ubwenegihugu yavukanye niwe wenyene yoshingwa amabanga aya n'aya mbega none we wampaye ubwo bwenegihugu hama hageze amabanga ati burya rero uri umurundi byoca bigenda gute nimuba niryakumira uwo munyapolitike asanzwe ari cegera ca mbere c'umukuru w'inama nshingamateka avuga ko abari muri leta baturuka mu runani amizero y'abarundi batigeze barungikwa ahantu na hamwe gusigura ibiri muri iryo bwirizwa shingiro ryahinyanyuwe rwasa yemeza ko iryo bwirizwa shingiro ari kinyegezwa ku barundi gushika uno musi ubwa mbere na mbere iryo bwirizwa shingiro bashaka kudutora ni kinyegezwa ni kinyegezwa kubera yuko ntababaza na mwebwe muri ngaha uwo wamaze kurikubita ijisho kiretse ngira ngo kuri za whatsapp sinzi ko ari abantu icumi boshobora kumanika urutoki ndabesha hari abamaze kuribona nandika intoki turabamaze kuribona muri make rero mu bantu turi ngaha twese ni jewe jenyine maze kurihomba muti warirose ryari narirose hirya y'ejo nk'aya magingo none barinyegereje iki ko batari bazaniye mu bwisomere ngo bariha bose barisome mugabo bagashaka icyo kugendera kuri we irihasanzwe ntaco amizero y'abarundi rurinegura kiretse ko rukenguruka aho ryashikanye abarundi n'uburundi ubu murazi indyane z'amoko nka mu burundi aho zatorekeje none ntizahagaze kubera amasezerano yabuja none uyu munsi haragera yuko tuvuga ngo indwara twari twararwaye yarakitse rwose Eh? rero ibwirizwa shingiro bashaka yuko dutora rinyuranyije n'iby'abantu basezeranye rwasa avuga ko n'itegeko rigenga amatora ryahonyanzwe ahasigura ko umukuru w'igihugu atagishije inama ibiro vy'amanama nshingamateka na nkenguzamateka imbere yo gusaba ko iryo bwirizwa rija imbere y'abarundi ngo baryemeze canke barihakane avuga ko n'ijambo abenegihugu ryakoreshejwe muri iryo bwirizwa shingiro rigasubirira ijambo abanyagihugu abarundi batavyumvikanyeko ararinegura kandi mu ndahiro y'umukuru w'igihugu aho arahira ku izina ry'imana aho na akavuga ko habonekamwo ukuvangura amadini urunani amizero y'abarundi rwavutse himirije amatora y'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu habaye kwiyunga hagati y'umugambwe fnl na iprona amashami atari yemewe n'amategeko ya leta ku ruhande rwa iprona muri urwo runani haserutse profeseri ngayimpenda evariste na dr yves sahinguvu yahoze ari cegera ca mbere c'umukuru w'igihugu mu gihe gwasa agato avuga ko ata kintu na kimwe coza gifuta urwo runani mu matora nk'uko biri mu nteguro y'ibwirizwa shingiro rishasha profeseri ngayimpenda mu kumwunganira yibukije abari aho icatumye urwo runani ruvuka nta mizero y'abarundi y'uburundi bwose ni ukuvuga rero ko twagiye hamwe ngo turondere inzira yo gukiza uburundi kanatsinda amasezerano yiyabusha n'ibwirizwa shingiro riyakomokako nico risigura mu kurangiza rwasa agato ahamagarira abanywanyi b'urunani amizero y'abarundi kwirinda gusotora abo batavuga rumwe bakigigwa kure abazobasotora ingozi mu buraruko bw'uburundi jean bosco ndarurinze ijwi rya amerika
tuve mu burundi tunyarukire mu rwanda umucamanza mu rukiko rukuru yasubukuye iburanisha ry'urubanza ubushinjacyaha buregamo bwana leopold munyakazi ibyaha bya jenoside n'ibyibasiye inyokomuntu umunyamakuru w'ijwi ry'amerika eric bagira ubusa yakurikiranye urwo rubanza mu mpuzankano y'iro ziranga abagororwa ifurari ndende yiganjemo ibara ry'ubururu n'utubara tw'umweru yayizengurukije mu ijosi ingofero y'ubudodo bw'ubururu n'umweru mu mutwe amataratara mu maso n'igikapu cy'umukara cy'amadosiye yifashisha aburana uko niko bwana leopold munyakazi yinjiye mu cyumba cy'urukiko abanza gusuhuza abo yahasanze mu batangabuhamya hafi ya bose bamushinja ibyaha bya jenoside n'ibyibasiye inyoko muntu barindiwe umutekano bavugiraga mu cyumba cya bonyine kandi amajwi yabo yahinduriwe mu byuma hafi ya bose barahurira kuko baba baragize uruhare mu byaha bashinja munyakazi mbere yo gutanga ubuhamya byabaga ngombwa ko bwana munyakazi n'umwunganira mu mategeko metere deni micombero bahabwa uburenganzira bwo kujya mu idirishya ry'icyumba barimo bakabareba mu masura babimburiwe n'uwahawe izina rya dkh yemeje ko yabonye munyakazi mu gitero cyarimo abari hagati ya magana ane na magana atanu cyagiye kwica kwa felicien bugira shebuja uretse kuba avuga ko yabonye munyakazi ku kibuga cy'amashuri dkh aravuga ko atahamya ko uregwa yaba yarageze kwa ugira shebuja kuko ngo yahise ahunga yavuze ko nta nama itegura jenoside yaba yarumvise munyakazi yagiyemo kandi ko nta kindi gikorwa kibi yamwumvisemo umutangabuhamya deka awe yavuze ko impamvu yo gusaba gutangira ubuhamya mu muhezo ari uko hari abashatse kumuhohotera ubugira kabiri azira gutanga ubuhamya hari n'abandi batangabuhamya bavuze ko impamvu y'umuhezo ari uko baturanye n'umuryango w'uregwa bakimara gutanga impamvu zo kujya mu muhezo munyakazi yabwiye urukiko ati n'uburenganzira bwabo ndagira ngo menyeshe imbaga n'inteko y'uko natanze imbabazi ku muntu wese wagize uruhare mu kunzana hano ko nta nzika mufitiye umucamanza bwana antoine muhima yamwibukije ko abatangabuhamya batumijwe gutanga ubuhamya kandi ko iby'imbabazi n'inzika azana mu rukiko ntaho bihuriye n'urubanza abatangabuhamya bamushinja hafi ya bose barahuriza ko kuba munyakazi yageze kirwa ya kayenzi ku itariki ya cumi n'icyenda z'ukwezi kwa kane mirongo cyenda na kane baramurega ko yatanze amabwiriza ku bahutu bari aho yo kwambara ibishangara cyangwa se amakoma kugira ngo bamenyane bitandukanye n'abatutsi ni amabwiriza ngo munyakazi n'undi mugenzi we bavugaga ko bari bahawe n'ubutegetsi bwa komine kayenzi deka a nawe wagize uruhare muri jenoside aremeza ko munyakazi yari mu gitero cyagiye kwa ugira shebuja ariko ko igitero cy'ikihagera yababujije kwica umugore wa ugira shebuja uyu kimwe na bagenzi be bashinja munyakazi ko yari afite imbunda n'imbunda baba bashinja n'abashinjura bahuriza ku kuba batarigeze babona hari ikibayikoresha kandi ko batazi impamvu yari yarayihawe bamwe mu bashinja kuri iyi nshuro bumvikanye babwira urukiko ko munyakazi yarebereye mu rupfu rw'umututsikazi jet rudakamagaju nyamara kuri bo yagombaga kumurinda umutangabuhamya deka a yavuze ko munyakazi yari mu bagenzuraga amarondo ariko ko nta muntu wigeze yicirwa kuri ayo marondo umukecuru epifaniya mukakamari nawe yari mu basabye gutanga ubuhamya barindiwe umutekano icyakora ku mwuzo wa nyuma yabihinduye abutangira mu ruhame yemeza ko ari umututsikazi wahigwaga muri jenoside kandi ko yakijijwe na munyakazi mu gitero cyagiye iwe kigambiriye kumuhitana munyakazi ngo yagize ati nimusigeho n'umugore washakanye n'umuhutu uyu mutangabuhamya akavuga ko ibyakurikiye nyuma y'igitero cyavuye iwe atashoboraga kubimenya kuko yahoraga yihishe yabwiwe urukiko ko umugabo we yari inshuti ya munyakazi kandi ko nawe nta kindi gikorwa kibi azi kuri munyakazi asoje ubuhamya bw'ubushinjacyaha bwibukije ko yari yifujwe ngo ahagarare ku mpande zombi haba ku gushinja no gushinjura icyakora birashoboka ko uyu mukecuru atari abizi kuko yashushe n'utungurwa mu rukiko ati e mwampurijeho mwembi kuko muzi ko mvugisha ukuri naca ku ruhande n'imvugo yakuruye ibitwenge ku bari mu rukiko uyu nawe yemeje ko munyakazi mu gihe cya jenoside yari yarahishe abatutsi we mu rugo ngo baticwa mwiburanisha rya none urukiko nirwo rwakunze guhata ibibazo abashinja munyakazi hakaba n'aho impande zombi ziburana zitagize icyo zibaza abashinja kubera igihe kitari gito iyi nteko iburanisha munyakazi yamaze iburanisha bwana lewo mugesera nawe ku byaha bya jenoside ijya yisanga yafashe munyakazi ikamwita mugesera bamwe mu bari mu cyumba cy'urukiko baturutse i kayenzi baje gukurikirana iburanisha barimo n'abagize uruhare rwa jenoside hanze y'icyumba cy'urukiko ibitekerezo byabo byumvikanisha ko nabo nta kibi bashyira kuri bwana munyakazi ku byaha ubutabera bumukurikiranyeho baravuga ko bitunguranye uwajya mu gace munyakazi aregwamo ibyaha akabazwa abafatwaga nka ba ruharwa muri icyo gihe byagorana kumva hari ukomoje ku izina rya leopold munyakazi bwana leopold munyakazi yirukanywe muri leta zunze ubumwe za amerika muri arabama mu bihumbi bibiri na cumi na gatandatu muri bibiri na cumi na karindwi inkiko z'u rwanda zamuhanishije igihano cy'igifungo cya burundu y'umwihariko nyuma yo kumuhamya ibyaha bya jenoside n'ibyibasiye inyoko muntu ibyaha byose yita ko ari ibicurano urubanza ruzakomeza ku itariki ya cumi na zirindwi z'uku kwezi kwa gatanu akabagira ubusa ijwi rya amerika i kigali tukivuga inkuru zijyanye n'ubutabera abanyarwanda Octavia Ngenzi na Tito Barahirwa bakatiwe bagahamwishwa icyaha cya jenoside n'urukiko rwa mbere rw'iremezo mu Bufaransa bagarutse kuburana ipari mu rukiko rw'ubujurire mu rubanza rwatangiye kuri uyu wa kabiri abarezwe icyaha cya jenoside n'ibyaha byibasiye inyoko muntu mu buryo bwatunguye benshi bitabaje General James Kabarebe uyu ni Minisitiri w'Ingabo w'u Rwanda nk'umutangabuhamya ku ruhande rwabo ni inkuru y'umunyamakuru w'ijwi ry'Amerika Lusu Mukundwa uri i Paris mu Bufaransa Octavia Ngenzi na Tito Barahirwa binjiye mu rukiko umwe n'ijakete yerurutse ijya gusa na kaki n'undi mu ntebe yo kwa muganga ijyanye n'uburwayi bwe yambaye ikoti ry'umukara bombi baragaragara nk'abananiwe byumvikana no mu ijwi ubwo basubizaga umucamanza ku bijyanye n'umwirondoro wabo Octavia Ngenzi ufite imyaka mirongo itandatu yafashwe kuva mu kwa gatandatu mu w'ibihumbi bibiri na cumi naho Tito Barahirwa ufite imyaka mirongo itandatu n'irindwi unarwaye yafunzwe kuva mu kwa kane mu w'ibihumbi bibiri na cumi na gatatu aba burugumesitire bayoboye bombi cyahoze ari komine kabarondo bakatiwe mu w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu igihano cya burundu nicyo gihano kiremereye ubucamanza bw'ubufaransa bwageneye abaregwa icyaha cy'itsembabwoko ryakorewe abatutsi mu rwanda kuva aho imanza nk'izi zitangiriye ni abakabiri bakatiwe igihano gikomeye nyuma ya kapitene pascal simbikangwa wakatiwe imyaka makumyabiri n'itanu mu masaha abiri gusa urubanza rwamaze hatanzwe imyirondoro no kurahira kw'abafite uruhare mu rubanza hanatangazwa abazatanga ubuhamya ku mpande zombi biganjemo abari ku ruhande rw'abatanze ikirego mu rukiko rwa mbere ku ruhande rw'abaregwa ni ukuvuga rwa octavia ngenzi na tito bibarahirwa abatangabuhamya batari bake bamwe ntibashoboye kuboneka mu rwanda hari umwe ngo waba uri mu gihugu cya uganda bamwe mu baganga b'abaregwa nabo bahamagajwe nk'abatangabuhamya nk'inzobere batangarije abacamanza ko nta mpamvu babona bagomba kugaragara muri uru rubanza icyatunguye abantu bakurikirana uru rubanza ni uko mu batangabuhamya abakatiwe igihano cya burundu n'urukiko rwa mbere rw'iremezo rw'ubufaransa batanga harimo james kabarebe minisitiri w'ingabo w'u rwanda ale gautier umwe mu bafaransa bagize uruhare rukomeye mu gushaka ibimenyetso by'abaregwa jenoside mu bufaransa yadusubije mu magambo agaragaza uburakari n'akababaro Je trouve que c'est, de la part de la défense, c'est une, c'est une provocation. Je pense que je n'en dirai pas plus pour l'instant, si vous permettez.
ndatekereza ko ku ruhande rw'abaregwa ari nk'ubushotoranyi mumbabarire ntacyo nongeraho metre richard gisagara uhagarariye abarokotse itsembabwoko ry'abatutsi mu rwanda n'imiryango iharanira uburenganzira bw'ikiremwamuntu yatanze ikirego yunze murye avuga ko atunguwe Usabe umuntu nkeka ko muri make bagenzi banjye baburanira abashinjwa babo bafite sitateji nyinshi bakoresha nabyo ntekereza ko ari kimwe muri sitateji bafite numvise ko mu byo basaba ngo basabye no kujya mu rwanda kandi bakabisaba ngo mu cyumweru gitaha kandi ari ibintu mama bakagombye kuba barakoze cyane babishaka kuri ngewe ntabwo bintunguye nta nubwo ari ikintu numva gitangaje buri wese akoresha sitateji ashaka uko bavuga mu kinyarwanda ngo uhiriye mu nta adafunda imitwe nuko nabo ntaho badafunda imitwe
nk'uko ababuranira abarokotse n'imiryango iharanira uburenganzira bw'ikiremwamuntu bakomeje babitangariza ku ruhande rwabo nabo batanze ikirego mu bujurire ntibashimishijwe n'uko urukiko rutagennye indishyi z'akababaro ku barokotse mu rukiko rwa mbere rw'iremezo abacamanza basabye iyero rimwe gusa ringana n'amafaranga magana inani y'u rwanda umugore wa octavia ngenzi ari mu basabye kongera gutanga ubuhamya yemeza ko umugabo we ari umwere ku bwicanyi bwakozwe na bamwe mu basirikare n'interahamwe twumve madamu ngenzi beransira abishwe hari abaguye mu masegiteri batari benshi ahubwo abantu bapfuye bavuye mu kiliziya kandi abantu baguye mu kiliziya bishwe na les extremistes militaire serarume yazanye n'izo nterahamwe baraza barabica nk'uko bishe muri za mu zindi paruwase za mukarange na, na, na rukara ibyo rero bikaregwa umugabo wanjye bavuga ngo babonye imodoka ngo y'umutuku ngo izamuka ngo mu maduka ngo ubwo ubwo yari igiye izamutse ngo ubwo akaba ari direkisiyo y'ikibungo ngo niwe wagiye kureba abasirikare ngo ababwire ngo nibaze kandi kahuye yose yari ku rugamba nk'uko na na komanda w'ikigo cya uwitwa kurekona serime nawe ubwe abyivugira urubanza mu mizi ruzakomeza kugeza tariki ya gatandatu z'uku kwezi dukurikije amatariki yatanzwe n'abatangabuhamya abacamanza bazabumva kugeza mu kwezi kwa karindwi abatazaboneka ku butaka bw'ubufaransa hazakoreshwa itumanaho rigezweho batanga ubuhamya bwabo kuva aho baherereye rusiyo mukundwa ijwi rya amerika i paris ni no kuri iyo nkuru dusorejeho amakuru yacu yo kuri uyu mugoroba tubashimiye kuba mwaduteze amatwi muri studio ya gatanu i washington mwari kumwe nanjye edi rwema na oriyani itanga ishaka turabashimiye mwese umugoroba mwiza